Ili ni Ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashitse impunzi z'abakongomani zo mu bwoko bw'abanyamurenga amajana atatu zivuga ko ziriko zihunga ibitero vy'abagwanyi b'abamayimayi bimaze imisi bikorwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe inka ziragenda ku munsi ku munsi abana nta byo kurya bafite ah, imvura bagomba kurara mu mazu ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane uyo ni umwe mu banyamurenge bahungiye mu gisagara ca Uvira imbere yuko dushika kuri iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yo mu karere reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya Aloysi urakoze fidele turahera aha muri leta z'ubumwe za amerika ambasaderi w'imfatakibanza wa amerika mu gihugu cya ikirere yaritabye ubutumire bw'abategetsi mu nama nshingamateka ya amerika ejo ku munsi wa kabiri yashikirije ko yabwiwe n'ibiro bya perezidansi ya amerika ko byari gushobora gutanga imfashanyo za gisirikare kuri ikirere mu gihe icyo gihugu cyo kwemera k'umugaragaro gutohoza ku bademokarate hamwe na joe biden ndetse n'umuhungu wiwe william taylor yabonanye mu mwiherero n'abashingamateka mu matohoza ku byaha perezida trump yoba yarakoze byotuma akurwa ku butegetsi yabeshuje ibishikirizwa na perezida trump nyine yama yavuze ko atariko arondera inyungu ziwe bwite mu gushaka guhungabanya ubwo uwo bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza igihugu cyaba ibitero bya gisirikare ku bakiride bo muri siriya kuko ngo leta zunze ubumwe za amerika yababwiye ko abakiride bose bavuye mu buraruko bwa siriya turukiya yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'amasaha make ikiringo cumvikanywe ko cyo guhagarika imirwano no gutanga agahengwe kirangiriye umwe mu bategetsi ba amerika yavuze ko washington iriko irakorana na turukiya kugira iyo ntambara ihagarare burundu turukiya yatanguye ibitero igihe perezida trump ategekeye ko hafi abasirikare bose ba amerika bava mu buraruko bwa siriya aho naho haraheze indwi zibiri abashingamateka b'ubwongereza ejo kuwa kabiri baranse kwemeza umugambi w'umushikiranganji wa mbere boris johnson wo gukura ubwongereza mu muryango umwe bwa buraya mu mpera z'uku kwezi kw'icumi imbere y'iryo tora umushikiranganji boris johnson yari yatanze integuza ku depite ko nibaramuka batemeje iyo ngingo yiwe yo gukura ubwongereza mu muryango w'uburaya azotuma ko ayandi matora ubumwe bwa buraya buriko burihweza nimba bwoha ubwongereza ayandi mezi atatu gushika mu kwezi kwa mbere mu cizere ko abashingamateka ba kigonangwa boteba bakavyeza ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka muntu amnesty internationale rishikiriza ko rifise ivyemeza ko hari ibyaha byo mu ntambara byakozwe n'impande zibiri zirwanira kugenzura umurwa mukuru Tripoli wa Libya muri raporo yaryo ejo kuwa kabiri Amnesty ivuga ko abarwanyi bishe abantu bakoresheje ibirwanisho biturika mu mihana yo mu bisagara bibamwo abantu benshi izo ntambara zatanguye igihe generale Khalifa Haftar agenzura akarere k'ubuseruko bwa Libya ategekeye igisirikare cy'igihugu kwinjira i Tripoli kurwanya inteko z'umushikiranganji wa mbere Fayez al-Sarraj agenzura uburaruko bushira uburengero bw'igihugu ca Libya imigumuko ivanze n'imyiyerekano yabaye muri shire ryo kuwa kabiri ku munsi wayo ugira gatanu yikurikiranya yatumye leta igumizaho ingingo yo kubuza abanyagihugu gutembera mu ijoro mu gice cya kabiri cy'igihugu cyose ugutana mu mitwe hagati y'abari muri iyo myiyerekano n'abajejwe umutekano kwahitanye abantu bashika kuri cumi na batanu nk'uko leta ya santiago yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri iyo myiyerekano yatanguye mu ndwi iheze inyuma y'aho leta idugirije ibiciro byo kwiyunguruza mu murwa mukuru santiago mu bice bine ku bice bine ku ijana ibyatumye haba agashavu mu banyagihugu abigaragambya baraturiye ibituro byo kurindiriramwo amametero amabisi baraturira n'amabanki hamwe n'amazu adandarizwamwo n'abikorera utwabo bagasaba itanga imihoho rya perezida w'ico gihugu Sebastiano Pinera muri afurika igihugu cya zimbabwe cyaratangaje umunsi mushasha w'akaruhuko mu gihugu ugenewe kwiyamiriza ibihano leta z'ubumwe za amerika byafatiye icyo gihugu abategetsi ba zimbabwe bavuga ko ibyo bihano biriko birasinzikaza ubutunzi bw'igihugu cyabo umunsi umwe wiswe anti anti sanction day uzohimbazwa ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kw'icumi iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru w'imfatakibanza amone murirwa yamenyesheje ko ari akaryo ko kwerekana akamaro k'uwo munsi ku bwigenge ku bijyanye n'ubutunzi no kubaho neza kw'abanyazimbabwe abategetsi batari bake b'icyo gihugu harimwo perezida emerson munangagwa bamaze imyaka itari mike barafatiwe ibihano na amerika kubera ibyaha bagirijwe byo kuba baryoje agateka ka zina muntu mu bihe by'amatora byaranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ifatwa ry'amatongo yari mu minwe y'abazungu
urakoze aroyisi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi mu ntara ya bubanza hoba habaye ingwano yoba yashamiranije ingabo za leta n'abagwanyi bo mu mugwi red tabara wari uvuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi turayishyikirizwa n'umumenyeshamakuru desire hatungimana ari mu rwanda imitumba itatu ariyo dondi kayange na masare isanzwe yegera ikibira niyo yumvikanye umugwamo gw'amasasu menshi mu bucagucagu bwo kuri uwa kabiri ababibonye n'abavyumvise bavuga ko cari igitero gikomeye kandi ko baciye bahangana n'igisirikare hamwe na bamwe mu rwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gisirikare banse kwitaba telefone y'ijwi rya Amerika yifuza kumenya uko ibintu biteye aho muri bubanza mu gipolisi niho bagize icyo bashikirije kuri mwe mu maradiyo akarere Bujumbura umunsi ugira uhere atawuramenya ukuri kubivugwa Moise nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi arahakana ko atari igitero ariko arakagwi k'abantu cumi na batanu bari bitwaje ibigwanisho abagize umutekano bashoboye barahashika hakiri kare mbere baraheza bararapfana n'ako kagwi ako kagwi rero icyo tubabwira ni uko kari kaje nka kamwe kaza muri guhagarika itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane mu miriki cumi n'umunani aho nk'uko mubizi kagandaguye abantu n'abandi bagakomeza bagatura n'amazu ariko rero byabereye isomo abajije umutekano n'abenegihugu nacyo bituma rero akagwi keje nako ijoro katagize amahirwe kuko ako kagwi kamaze guhura n'abajije umutekano ni uko bashoboye kukazimanganya kose kuko muri abo bantu bari bakagize abantu cumi na bane bapfuwe hanyuma harafatwa n'ibigwanisho bari bafise ibyo nabyo bikaba ari muri cumi n'imwe icyenda zo mu bwoko bwa karashinikove iyindi yo mu bwoko bita mikarashenikov hamwe n'iyindi yo mu bwoko bwa rpg icegera c'umuvugizi w'igipolisi avuga ariko ko uwo mugwi wari witwaje ibigwanisho waje ufise imforo nk'iyo mugwi wigeze kuza gutera muri ruhagarika muri komine ya buganda y'intara ya cibitoke ukagenda wisha abantu barenga kuri mirongo ibiri na batandatu mu mwaka uheze ikindi avuga ni uko ata bantu bahasize ubuzima uretse cumi na bane muri cumi na batanu bavuga ko bari bagize ako kagwi ku rundi ruhande amakuru yatanzwe n'abanyagihugu ni uko umupolisi umwe yahasize ubuzima n'abantu bataramenyekana igitigiri bahakomerekeye abandi nabo baciye bahungira kuri komine musigati abamenyesha amakuru bagerageje gushika ku rubuga gutohoza iyi nkuru ntibashoboye kuyironka ikinyamakuru iwacu canditse ku rubuga rwaco rwa twitter ko abamenyeshamakuru babo bane bafungiwe mu gasho ry'ipolisi musigati ni mu gihe n'amakuru menshi ariko aratangwa n'abanyagihugu bayacisha ku rubuga ngurukanabumenyi aba ni bamwe mu barungitse amajwi yabo babicishije ku rubuga rwa whatsapp inkuru yo muri kino gitondo ni uko abaroberi binjiye baciye igihanga muri bubanza baraduga bafata abantu barenga mirongo ibiri barabatwara n'aba shefu do segiteri harabatwaye baraheza bagera ku iranda baca barinjira nk'abinjira nk'abagomba kwinjirira randa ngo bacomoke baduge ruguru muzamasha ubu rero baba ariko ariko intambara iriho intambara iriho kandi ngo abapolisi bagiye ku intervena y'umusigati niyo bari ariko ngo ni benshi rwose abarobera isoko ry'ijwi rya amerika ryamenyesheje ko uwo mugwi witwaje ibigwanisho wari wanyuruje abantu barenga mirongo ibiri harimwo n'abo mu ntwaro ku mitumba babakuye muri komine bubanza ariko inyuma yaho bamaze amasaha nk'atandatu babashikanye muri musigati ahagana ikibira bahavuye babarekura mu ntwaro hamwe no mu gipolisi barahumuriza abanyagihugu bavuga ko bosinzira atankomanzi kuko umutekano bawugarukanye hagati aho ariko abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Rede Tabara mu itangazo wasohoye bavuze ko ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'umwe y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda itariki yo kwibuka imyaka mirongo ine n'itandatu irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu burundi abagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba leta bamenyesha ko uburundi budatekanye nk'uko leta ihari mu burundi bivuga mu rwanda sentare ya gisirikare iri i nyarugenge mu gisagara ca kigali yarangije kuburanisha ku ngingo yo gupfungwa canke gufungura vy'agateganyo abantu mirongo ibiri na batanu bagirizwa kuba mu mugwi w'igisirikare ca p5 abagirizwa bose basaba gupfungurwa vy'agateganyo bakaburana bari hanze eric bagire ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru
ayo majwi y'imodoka na moto bya gisirikare bigenda bikura mu nzira ibindi binyabiziga ngo imodoka zitwara abafungwa baregwa kuba mu gisirikare cy'umutwe wa P5 uhuriweho n'amashyaka atanu na RNC irimo zitambuka amaze kumenyerwa muri iyi minsi abantu makumyabiri na batanu baburana ku munsi wa nyuma w'iburanisha ry'abaregwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nanone bongeye kubazana mu modoka ebyiri za gisirikare ku rukiko umutekano wari wakajijwe mu buryo bugaragarira amaso mu myanzuro ya nyuma ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bane bari basigaye bose nabo basabye gufungurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya uhereye kuri retired Major Habibu Mudasiru umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamusabye gutanga icyifuzo cye uyu wari wicaye ukuguru yakugeretse ku mufariso kubera ukuguru kurwaye yabwiye Liyetona Colonel Charles Madudu ukuriye iburanisha ko akeneye kuburana yidegembya yavuze ko byamufasha cyane ashingiye no ku kuba arwaye ngo byamubera umwanya mwiza wo kujya kwivuza majoro mudasiru nk'uko yabwiye umucamanza kandi binagaragara ukuguru kuzengurutswe n'ibipfuko ahora mu mbago kandi ukurwaye ntikubasha gukandagira haba kumusohora mu modoka kuyimwinjizamo yewe kumugeza no kumuvana mu rukiko hari aho bisaba kumuterura birashoboka ko uyu wahoze mu ngabo z'u Rwanda igufa ry'ukuguru kwe ryaba ryarangiritse ikindi yabwiye urukiko nuko afite aho abarizwa hazwi kandi ko uko agaragara adashobora gutoroka ubutabera Maître Paula umurisi umwunganira mu mategeko yibukije ko majoro mudasinzi makumyabiri na bane bareganwa bafatiwe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko kugeza ubu nta bubasha bafite bwo gusubirayo Maître umurisi yabwiye urukiko kuregwa yafashije inzego z'ubutabera mu byo bamubajije byose yibukije ko ihama ari ukuregwa yaburana adafunzwe bityo ko bamurekura kuko ngo nta n'iperereza yabangamira ku byaha aregwa undi murundi jean dodier ndirahira nawe yumvikanye mu rukiko asaba ubuhungiro leta y'u rwanda maze akaburana yidegembya wiyongeye ko bashobora kubavutsa ubuzima umunyayuganda desiderio fred nawe yasabye kuburana adafunzwe metre rwagasore ubunganira mu mategeko nawe ashingiye ku ngingo z'amategeko yabasabye gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze yavuze ko mu nyungu z'ubutabera baburana bidegembya yavuze ko gufata icyemezo cyo kubafungura by'agateganyo byatuma n'abakiri mu mashyamba bigobotora imigambi mibisha yo guhungabanya umutekano w'u rwanda kuri uyu munyamategeko kurekura by'agateganyo abo yunganira bakaburana bari hanze byahinyuza bikunze kuvuga ko kugera mu rwanda ari ugufungwa no kwicwa gusa metere rwagasore asanga nyuma yo kubafungura ubutegetsi bwabashyira mu bigo bibafasha gusubira mu buzima busanzwe yibukije ko bamwe mu baregwa n'abo yunganira barimo batazi gusoma no kwandika bityo ko abanyamahanga basaba ubuhungiro binabaye ngombwa babashyira mu nkambi nk'impunzi yabwiye urukiko ko ruramutse rugize ibyo rubategeka kubahiriza babyubahiriza bari hanze bakabikora nta mananiza abo yunganira avuga ko ari ubwa mbere bakurikiranyweho mu butabera bityo ko batanatoroka ni nacyo kimwe kuri bwana Diogene Bihoyiki we na Maître Salim Nshuti umwunganira basabye ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze cyane ko na bimwe mu byaha ubutabera bumukurikiranyeho abyemera uko ari makumyabiri na batanu ubutabera bw'u Rwanda burabarega ibyaha bine buvuga ko biri mu mugambi wo kugira naho ubutegetsi buriho mu Rwanda ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko ubugambanyi ku cyaha cyo kugira naho ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi barangajwe imbere n'uwari majoro mu ngabo z'u Rwanda Rwanda Habibu Mudasiru wasezerewe mu mwaka wa 2013 mu minsi yashize hari amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Majoro Mudasiru ko yarasiwe mu mirwano yashyamiranyije ingabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bageze mu Rwanda ku bufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa nta munsi n'isaha buvuga bwabakiriye mu bihe bitandukanye hakunze kuvuga ko hari abarwanyi ba General Faustin Kayumba Nyamwasa baba bitoreza muri Kivu y'Epfo ariko uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo mu gisirikare cy'u Rwanda akaza guhungira muri Afurika y'Epfo ahakana ibi birego aba baregwa mu rukiko ku munsi wa mbere bakigezwa imbere y'ubucamanza ubuvugizi bw'ihuriro nyarwanda RNC bwatsembeye ijwi rya Amerika ko ntaho bubazi buvuga ko ari ibirego bwite by'ibiremekanyo hatagize igihinduka ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa cumi umucamanza liyetona koroneli Charles Madudu nibwo azatangaza icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara ca uvira kiri mu ntara ya kivu yo mu mpanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hashitse impunzi z'abakongomani zo mu bwoko bw'abanyamurenga amajana atatu zivuga ko ziriko zihunga ibitero vy'abagwanyi b'abamayimayi bimaze imisi bibakogwako mu karere k'imisozi miremire ya minembwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira zimwe mu mpunzi zageze uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho twazisanze ku ruzi rwa mugaja zimwe ziri gukaraba ababyeyi bari konsa abana abagabo nabo bicaye ku mabuye bari kuruhuka batubwiye bimwe mu bibazo bahuye nabyo muri izi ntambara zigiye kumara amezi atanu dusize impunzi nyinshi zihagaze ziri mu bihuru abagabo baratemaguwe inka zarashize duterwa na mayimayi muri make abo dusize ni abantu bameze nabi ijambo rya mbere bafite ubwoba ku buryo n'impunzi zibacumbikiwemo zishobora guterwa umwanya uwo ari wo wose inka ziragenda ku munsi ku munsi abana nta byo kurya bafite imvura kera basanga aho bari bahungiye kuko ntibafite umutekano y'uko bagomba kurara mu mazu ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari guhungira mu bihugu byo muri afurika y'uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa uvira aho bagiye banyura bari kunanizwa n'amabariyeri y'igisirikare muri teritwari ya uvira aho fardese ibasaba kwishyura amafaranga magana atanu y'amakongomani twashe ingabo benjamin n'umwe mu mpunzi zageze uvira uyu munsi yego turahunze cyane twagiye duca mu nzira batwaka amabariyeri menshi umuntu yazatakaza hafi ibihumbi nka bitanu n'ubu twitse nta kintu na kimwe dufite turahunze biradutangaje cyane kuvuga ngo leta yacu iraturihisha amabariyeri kandi twaratakaje abantu n'ibintu nta kintu na kimwe dufite cyangombwa ariko bagenda baturihisha mu nzira duca hose dutakaza amafaranga menshi n'abatwika ibyangombwa bazagenda babafunga bicunguza amafaranga menshi ni hehe na hehe twakiye aho bita kwa biziba baradutoteje ejo cyane batubwira n'amagambo mabi ngo nitwe twishe ngo nitwe twatesheje intambara ngo kandi burya dutaha iwacu kuko tutari abakongomani ni uko ugeze aha ku kirungwa baturebaga nabi bamwe bahohoterwa kuko nta byangombwa hano tubabwira kuko byahiye kugeza n'aha muri nyarubwe hose bagiye badutoteza kabisa n'abandi bibarabara kuko ngo tutakoze baturihisha aho duca hose nta cyangombwa na kimwe dufite mwitse mwishyura ngahe umuntu yazayishyura bamwe bagiye batanga nk'abafashwe badafite ibyangombwa bazatanga amande y'ibihumbi icumi n'abama bariyeri twatanze ibihumbi bitanu gusa muri uyu mwaka umuyobozi wa gisirikare muri teritwari ya uvira na fizi general de brigade rugayi david yari yasenye amabariyeri yose abasirikare bashyiraho bakishyuza abaturage john rukumbuzi nawe ari mu mpunzi zageze uvira uyu munsi avuga yuko usibye izi mpunzi zivuga yuko ziri guhunga ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi hari n'abaturage bari guhunga uburyo igisirikare cya fardc gikorera itongwe kibahohotera kibita abagwanyi ba gumino abenshi bahunze leta mayimayiho cyari cyane ariko leta yagendaga ifata abantu yabona umusore ngo ni gumino kandi itayihiga gumino ntihige mayimayi igasanga abantu mu mihana ikagufata ngo uri gumino itana gusanga n'ikorosi cya gisirikare kandi naho nta wari ukija no mu isoko ariko twebwe ikibazo badukore baturasiye mu isoko naho abantu bose bamibunda cyatumye bahunga n'abamikenke twahunze amasasu barasiye mu isoko baturasa mbese bica umugabo umwe bitarutiriza buzigahaga kuva izi ntambara zatangira mu minembwe ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwagiye busezeranya abaturage abaturage ko bugiye guhoshiza intambara ariko ntihagire igikorwa kugira ngo barwanye ibitero abagwanyi b'abamayimayi bica bakanyaga amatungo y'abaturage b'abanyamurenge ndetse bagatwika n'amazu yabo kuko n'uyu munsi imihana yo muri kivogerwa no mu marundo yatwitswe dadatse ngabo kubw'ijwi rya amerika uvira mu ntara y'Kivu y'amajyepfo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ukwezi kurashize congress inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite irimo ikora nketi mu muhezo kuri perezida donald trump perezida trump yiyemeje kuyirwanya uko ashoboye kose avuga ko ari intambara perezida trump yatanze amategeko ko abakozi n'abahoze ari abakozi bo hejuru muri leta bagomba kwanga kwitaba inteko ishinga amategeko igihe ibategetse kuza kuyiha ubuhamya mu rwego rw'aya maperereza irimo imukoraho ariko bamwe muri bo ntibabyitayeho barabyirengagije bitaba inteko muri bo harimo ambasaderi gordon sondland na ambasaderi marie yovanovich bigeze guhagararira leta zunze ubumwe za amerika muri ukraine na fiona hill wabaye umujyanama wa perezida trump mu birebana n'uburusiya nk'uko abanyamategeko babisobanura perezidansi cyangwa se irindi shami ry'urwego nyubahirizategeko nta bubasha ifite mu by'ukuri bwo kubuza umutangabuhamya kwitaba inteko ishinga amategeko yego perezidansi ishobora kwiyambaza inkiko ishaka kubitambamira ariko nanone aba banyamategeko bati biragoye kuko perezidansi igomba kwerekana ku buryo budasubirwaho ko inteko ishinga amategeko yarenze ku mategeko perezidansi nanone ishobora kwihimura ku muntu watanze ubuhamya ikamwirukana mu kazi hano naho abanyamategeko barasobanura ko bishobora gukurura imanza kuri iki cyaha cyo kwirukana umuntu binyuranyije n'amategeko uretse kubuza abantu kujya gutanga ubuhamya mu nteko ishinga amategeko perezida trump avuga ko anketi ya congress idakurikije amategeko kuko inama rusange y'inteko ishinga amategeko itigeze iterana anketi igomba gutangira mu ibaruwa yandikiye umuyobozi w'umutwe w'abadepite umujyanama wa perezidanse mu by'amategeko yemeza ko iyi anketi inyuranyije n'itegeko nshinga n'imigenzo yemewe kuri we kandi anketi irabogamye kuko abayikora batemerera abavoka ba perezida trump kuba bahari nabo kugira ngo babaze ibibazo abatangabuhamya ndetse batanemererwa gushaka abatangabuhamya babo bwite muri iyo nketi rero aho igeze ubu abanyamategeko basobanura ko nta hantu na hamwe mu itegeko nshinga handitse ko inteko ishinga amategeko igomba byanze bikunze gutangiza anketi ari uko ibanje gutora mu nama rusange yayo n'ubwo bwose yabikoze mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu ishaka kurega perezida richard nixon no mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani ishaka kurega perezida bill clinton ariko si agahato congress ifite ububasha busesuye bwo kwishyuriraho umurongo n'amabwiriza ngenderwaho muri iri perereza ijwi amerika ab'inteko ishinga amategeko ikoraho anketi hano muri leta zunze ubumwe za amerika bamye bayarwanya mu mateka y'igihugu trump rero si uwa mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu ni urugero inteko ishinga amategeko yatangije anketi kuri james buchanan perezida wa kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na karindwi kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe inteko yamukekagaho ibyaha bya ruswa yarayandikiye ati niyamye nivuye inyuma iyi anketi kubera ko ihonyora uburenganzira bw'urwego nyubahirizategeko rwa guverinoma bwo gukora akazi karwo neza n'ubwigenge bwarwo ruhabwa n'itegeko nshinga we n'inteko ishinga amategeko bakiranuwe n'urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka rushimangira ko ububasha bwo gukora nketi ku rwego nyubahirizategeko rwa guverinoma ari ubw'inteko ishinga amategeko yonyine ruti nta gushidikanya na gato ko congress ishobora gukoresha ubu bubasha bwayo yo ayo urukiko rw'ikirenga rwasobanuye kandi ko uretse ubu bubasha ni n'inshingano za kongeresi zo gukora nketi ku rwego nyubahirizategeko kugira ngo Kongo- uko guverinoma yabo ikora hagati aho anketi yasanze nta cyaha perezida james bokanani yakoze bityo rero ntiyigeze aregwa inshuti zacu iki kiganiro amerikana ntahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah. But I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah. If money no day, now wait till she get oh. She tell me say she got run away. She got run very far away. Yeah. As the rubber don't dare, the baby gone the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get time tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money. You see this life, no be so. I remember, remember the month of December. No loving, no caring, no tender. You rejected my love cause I was broke. i been the enter Okada high. From me to Mata straight to Alaba. Hey, How I wish, say, you believe me. Back then it was Walada. Those days in Junior Puja. You insist, hey, you don't need me. Can I try everything to spend my life with you? Yeah, I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get up tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get up tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. If money no day, now wait till she get. oh. Now so she say she go run away. She go run very far away. As the rubber don't day, the baby gone the bed. See the baby don't come again. You don't forget back in the days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get up tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get up tomorrow. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get up tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today,